muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwiriwe nanone ni thomas kamirindi ugarutse radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mujye kandi no kuri youtube na facebook ni voa radiyo yacu ejo kuwa mbere abarundi bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'umurimo abakozi ba leta bavuga ko umushahara utakibahagije muri ino minsi ubuzima busigaye buzinze ariko agashahara ntikahindutse nicyo gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga bisaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura uyu ni umwe mu bakozi ba leta y'u Burundi i rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda mumbabarire abakora umurimo wo gutwara abakerarugendo no kubatembereza bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abayisilamu b'isi yose n'abo mu rwanda by'umwihariko barizihiza umunsi mukuru wa idel fitr usoza igisibo gitagatifu cya ramadani naho muri kameruni umusenateri yarashimuswe aya makuru n'ayandi rero ntimujye kure ni mu kanya gato cyane nyuma y'ako kaziki radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero tujye mu makuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri kameruni nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi muri kameruni rero abarwanyi b'igice kivuga icyongereza gishaka icyo gice nyine gishaka kwitandukanya n'igihugu bashimuse umusenateri barasaba kumugurana n'abayobozi babo mirongo ine na barindwi bari muri gereza za leta oriyana itangishaka yaduteguriye inkuru kuri uno munsi wa mbere igisirikare cya kameruni cyavuze ko umukenguzamateka regina mundi wo mu gice cy'igihugu kivuga icyongereza yanyurujwe n'abagwanyi bo mu gisagara cya bamenda ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane bamenda ni umugwa mukuru w'akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwakoreshwamo ururimi rw'icyongereza aho mundi aturuka igisirikare kivuga ko uwo mukenguzamateka yari agiye mu rubanza aho akagwi kitwaje ibigwanisho byinshi kategeka gakoresheje inkoho umushoferi wiwe gutwara umuduga mu gace kataramenyekana abo bagwanyi basangije amasanamu ya videwo arimwo uwo mukenguzamateka mundi ku mbuga ngurukanabumenyi za facebook na whatsapp muri izo sanamu mundi asa n'umuntu afise ubwoba aho yariko arasoma urwandiko ruvuga ko yatanze imihoho mu rwego nkenguzamateka rwa leta ya cameroon avuga ko ubu ari umunyagihugu wa ambazonia abo bagwanyi bariko baragerageza gushinga
muri nigeria inyubako y'amagorofa atatu yo guturamo yahirimye i lagos umujyi wa mbere mu bunini mu gihugu abantu batanu babiguyemo oriyani itangishaka arakomeza iryo bara ryaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mungu mu gace ka onyibo ako karere kakorerwamwo ubudandaji bwinshi mu gisagara ca lagos gisanzwe hari igisagara ca mbere kibamwo abantu benshi muri ico gihugu kaba barenga imiliyoni cumi na zine kuri uno munsi wa mbere abajejwe gutabara imbabare batangaza ko muri iyo nyubakwa y'amagorofa atatu iri mu gisagara ca mbere kinini muri nigeria lagos yaguye ku bantu hapfa batanu abandi batari bake bakaba batarashobora kurokogwa Ibrahim Farinloye wo mu biro byo gutabara imbabare avuga ko bamaze gutabara abantu mirongo ibiri na batatu muri bo hakaba harimo abana indwi n'abakuze cumi na batandatu abantu icenda mu barokotse baramaze gusohoka ibitaro mu bantu bitavye imana harimwo umwana na nyina wiwe abanyagihugu baba muri ako gace hamwe n'abahagendera baje kwifatanya n'abajejwe gutabara bariko baragerageza kurokora abantu impome zari zaguyeko igitigiri cy'abari muri iyo nyubakwa igihe iryo sanganya ryaba ntikiramenyekana abategetsi bama bagirijwe n'abanyagihugu ko badakora ibishoboka kugira amategeko agenga inyubakwa akurikizwe
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres ari mu ruzinduko muri afurika y'Uburasirazu- y'uburengerazuba araboneraho gusaba ibihugu bikize gutubura ishoramari muri afurika kugira ngo ibashe kuzahura ubukungu bwayo bwajahajwe na covid cumi n'icyenda n'intambara yo muri ukraine ni inkuru tubaza frederic nkundikije guteresi yateye ako kamo ashitse mu rugendo mu gihugu ca senegal ruzomushikana no mu bindi bihugu nka niger na nigeria aho azogendera abanyagihugu bagiramiwe n'ingwano hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ubukene bw'ibidandazwa bitashoboye gushika muri ivyo bihugu kubera ingwano igihugu c'uburusiya cateye muri ukraine bwaratumye ibifungurwa amasoko nta nguvu hamwe n'ubutunzi bigabanuka muri afurika ikiza ca covid cumi n'icyenda caratumye ibihugu vyinshi bija mu madeni bidashobora kuriha gutereza yavuze ko banki isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu bitegerezwa gushira ahabona mu maguru masha imigambi yo guha amadeni hamwe no korohereza ibihugu mu bijanye n'ubutunzi kugira ngo ibihugu ntibigwe mu murwi w'ibidagishoboye kuriha imyenda
abayisilamu b'isi yose barizihiza umunsi mukuru wa idel fitr usoza igisibo gitagatifu cya ramazani ni ibyishimo ariko bivanze n'impungenge nk'uko nk'urugero rwa mona abubakar wo mu gihugu cya misiri yabiganiriye n'itangazamakuru nayo ni inkuru tugezwaho na frederic nkundikije
yamara kubera ibiciro by'ibifungurwa byaduze cyane umuryango wa mona abubakar muri uyu mwaka ntiwashoboye gutegura ibifungurwa byinshi nk'uko yahora abikora akaronka n'umusesekara aha inshuti n'ababanyi uyu mubyeyi w'abana batanu yarashoboye kugabanya bimwe mu bintu yahora akora kuri uyu munsi mukuru yaragabanije igitigiri cy'impuzu yahora agurira abahungu biwe muri uyu mwaka abayisilamu bo ku isi hose bahimbaje uyu munsi mukuru bahurira mu gisabisho baratumirana baranasangira ibifungurwa bambaye impunzu nshasha ibyo byose babikoze mu gihe ibiciro by'ibifungurwa byaduze ahanini kubera ingwano yo muri Ukraine nyamara ntibyaciye inkokora abayisilamu bakoze ibyo bashoboye byose kugira ngo binezereze mu bihugu byabo muri iki gihe kiza ca covid cumi n'icyenda cacuretse naho hari bamwe bavuga ko bagabanije umunsi mukuru bivuye ku ngwano no ku bukene
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook na youtube ni voa radiyo yacu mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye cyane cyane abakozi ba leta babigaragaje izo mpungenge bazigaragaje kuri uyu wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierrive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda
bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi ku kwezi usigaye ari ntica ntikize bafise ico basaba leta y'u Burundi murabona ibintu biduga ku munsi ku munsi mu masoko eka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi ku munsi mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi Eh, naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega eh, bizohava bigenda gutuza muzogenda gute turasaba yuko eh, ubutegetsi eh, bwogerageza bukaraba imyitwariko abakozi bafise hanyuma bagaheza bakabateza imbere muri ino minsi ubuzima busigaye buzimvye ibintu byaraduze ariko agashahara ntikahindutse nicyo gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga bisaba yuko eh, leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura kuko usanga mu bya nkenerwa bya minsi yose tutakibishobora cyane Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta imvugo ni nk'iyabo bitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi umushingamateka agato gwasa arongoye umugambwe seneri ari muri abo uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu burundi umugambwe wa SNL twashikirije itangazo twerekana aho ibihe bigeze aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi tubona yuko ishyira imbere umugambwe ikomokamwo abandi barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu kandi tuzi yuko twese dutanga amakore tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta gishobore kuronka amafaranga gikoresha si impuguza na gatoya uwabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta ahere hariya hasi muri komine uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe SNDD-FDD ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu umukuru w'igihugu yego arashyira ku gikumu baragenda barabe nibatasanga ari mirongo icenda n'icenda n'ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana by'abasendedefdede bazoheza baduhinyuze ko twangushe kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi arahumurizana cane cane abakozi ba leta mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo c'imishahara kizotangura kuva mu nzira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu vyo leta y'u Burundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka cumi kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugira imvuga ijane n'ingiro iki kiringo c'imyaka cumi ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko vyinshi ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu ngira ngo abanonosoye ibijyanye na politike y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga iri mu buraruko bw'uburundi bihagarariwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
mu biganiro tubategurira harimo americana ejo niho tuzayitegura hanyuma tuyibagezeho ejo bundi kuwa gatatu mu gitondo nk'uko mubimenyereye tuzaganira rero ku buryo leta zunze ubumwe za amerika kimwe mu bihugu by'ibihangange mwigeze kumva ejo bundi y'uko uburusiya nabwo bwirukanwe mu nama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu burya rero na leta zunze ubumwe za amerika yari yarirukanwe mu bihumbi bibiri na rimwe imara igihe hanyuma iza gusubiramo yarirukanwe tuzaganira kuri ibyo byose impamvu n'ibindi ni kuwa gatatu rero mu gitondo mu kiganiro americana tujye mu rwanda abayisilamu bifatanyije n'ab'isi yose ku munsi mukuru wa idelfit imbaga yabo basengeye kuri stade ya kigali i nyamirambo bishimiye ko bongeye gusengera hamwe nyuma y'imyaka ibiri ishize covid cumi n'icyenda yari yarabibabujije ni inkuru ya sumutakaboye uri i kigali
umunsi mukuru wa idiri fitiri wongeye guhuriza hamwe abayisilamu benshi nyuma y'imyaka ibiri badahura kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali imbaga y'abayisilamu yahuriye kuri stade ya kigali nyamirambo ahabereye isengesho ryayobowe na mufti w'u rwanda ni umunsi ukomeye ku bayisilamu bose kuko baba basoje ukwezi gutagatifu kwa ramadhani uyu munsi ubaye mu gihe abanyarwanda benshi basa nk'abarimo kongera gushaka kuzahura ubukungu bwabo bwasubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda gusa bamwe bakaba bagaragaza ko batabashije kwizihiza uyu munsi neza kuko ibiciro biri ku masoko muri ibi bihe bishoborwa n'usanzwe afite amikoro aba ni bamwe mu bayisilamu bavuganye n'ijwi rya amerika nabo mu mujyi wa kigali ntabwo byoroshye kandi ntibinasanzwe iki gisibo cyarakomeye cyane cyaradukomereye cyane ariko dufashijwemo n'ubuyobozi bw'abayisilamu mu rwanda bwagiye bugera ku bakene hafi bugenda bubafasha iyo bitaba hatabaho gufashanya hari n'abantu batari gufunga batari kubibasha bitewe no kuba babura ifutari kandi noneho nta n'ubushobozi bafite hari hari mu buryo bwo kuvuga ngo abayisilamu dufashanye niba tubonye nk'ibiro bibiri wa muturanyi turamuha ikiro natwe dusigarane ikindi umuryango w'abashyira mu rwanda uvuga ko ikibazo cy'ingaruka za kovide cumi n'icyenda ndetse n'ibiciro byazamutse ku masoko batabyirengagije ariyo mpamvu bifashishije imiryango inyuranye ndetse n'abayisilamu muri rusange ikabasha gukusanya imfashanyo yagejejwe ku bakene shehe mbarushimana sureyimani ni umujyanama wa mufti w'u rwanda muri kino gisibo duhuje imibare baba babarirwa mu miryango ibarirwa mu bihumbi bibiri ubwo turimo turavuga ko bagiye babasha kubona ayo mafunguro yabafashije ku gihe cy'amafutari yegereye izirayidi hanyuma noneho nanone ariko abayisilamu nabo ubwabo ubu kuri uyu mugoroba batwaraye bamaze gushyikiriza imiryango igihumbi mu turere twose tw'u rwanda nicyo gifungo kibashije kugaragaramo ko kitanzemo ubwunganizi burusije ibihe byashize cyane ko abantu babikoraga babikuza bavuga ati tuvuye mu bihe bikomeye ibya kovide ibihe byatangiye guhenda ibyatanzwe byose biragaragara neza ko bisaga za miliyoni mirongo itatu bigana muri za mirongo ine umuyobozi w'umuryango w'abisilamu mu rwanda shesari muhitimana yasabye abitabiriye iri sengesho kurangwa n'urukundo impuhwe no kwita ku bakene mufti w'u rwanda yasabye abayisilamu gukomeza kwirinda kovide cumi n'icyenda kugira ngo bazabashe kubona amahirwe yo guhurira mu isengesho ritaha tumaze imyaka koko tudakora aya masengesho nk'aya mwabonye y'imbaga ubu rero ni igihe cyo gushimira imana kuba ishoboye kuduha aka gahenge kugira ngo rero bishobore gukomeza ni uko abantu bagomba kwitwararira kuri ziriya ngamba ni umwanya rero wo kubibutsa yuko kwishima biremewe ariko kandi gukomeza kubahiriza ingamba no kuzitwararikaho nabyo ni mu nshingano basabwa kuba bakwirekura cyane icyorezo cyo tubwirwa amakuru aha ariko kigihari nubwo gisa nkaho gicumbagira ariko kiramutse kibonye icyuho cyakongera kikazamuka nyuma y'isengesho ryakozwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere biba biteganijwe ko abayisilamu bahurira hamwe bagasangira amafunguro bagahana impano kandi bakanishimana n'imiryango inshuti abavandimwe n'abaturanyi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence roya
ijwi rya amerika muzi ko nanone mu rwego rw'ibiganiro byacu nyine mukurikira iwanyu mu ntara buri munsi n'ejo rero ntimuzacikwe umubare w'abarundi batahuka bava mu buhungiro mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania waragabanutse cyane ku rugero runini mu gihe cy'amezi atanu ashize mbere byibura magana na mirongo itanu basubiraga mu gihugu cyabo cy'amavukiro ku bushake bwabo mu cyumweru uko rero bisigaye bimeze ubu ngubu hatahuka abatarenga mirongo irindwi mu cyumweru ibindi tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri abatashe ku bushake bwabo barenga gato magana umunani mirongo ine n'itanu mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato ibihumbi icyenda n'amajana atanu ku bushake bwabo mu mwaka ushize leta ya tanzaniya yaratahukanye ku nguvu impunzi zishika igihumbi n'amajana umunani ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma y'aho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka kubwi ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka kuri uyu wa mbere mu nkambi ya nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibajye mu gihangare kugira batahukana bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo catumye ahunga kandi kitarakemuka bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka ari naco gituma benshi batinya gutaha ingorane jewe nagize imbuto kutuma ntasubirayo vuba nuko jewe nta muryango mfiseyo wose barawise papa na mama barabise abana banje batanu barabise mu nyuma nanje baca barankorera ibyago n'ubu mfise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa ababyeyi n'ubu ndavyibutse nico gituma nsasaka jewe ubu bugira gatanu tuguma duhunga dupfana integera ku mutwe cagiye kumbaza niko umuryango wose nagiye kubona wapfuye hariro kibasogokuru babinamubanje bapfanye n'umuryango basigaza umwana wuyu umwe tugenda uzovuga inkuru twebwe kweri uwo twapfaniye integera ku mutwe abarundi twararushe twararushe twarananijwe igituma gituma tutosubira mu burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu rwanda nanjye nzobona gutaha naho biri uko minsi yose leta ya tanzania ihimiriza impunzi gutaha kenshi impunzi zama zavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha ariko leta yo ikabona ko umutekano mu burundi wagarutse naho buri muntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi catumye ahunga Unaoona hapa mbele yako wakimbizi kutoka Burundi, aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu burundi tumewafanyia sana uhamasishaji twarabahimirije cyane wa kurejea nyumbani gusubira muhira na walishatuelewa.
baradutahuye Nawashukuru sana kwa mwitikio wenu.
ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu Endeleeni kujiandikisha kwa kasi nimubandanye mwi- mwiyandikisha ku muvuduko munini kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu.
kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mwubake igihugu cyanyu nicyo gituma cyese abahaseri gushyiramo inguvu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha bajya mu burundi Kwa ndugu zangu, msiwe na wasiwasi, nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo.
kubw'ibyo bavukanye nimwigire- ntimugire ikibazo muhira muzosubirayo hakiri kare kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi abarenga ibihumbi ijana baramaze gutaha nk'uko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya onu gitaho impunzi ya seri muri bo hafi ibihumbi cumi na bibiri majana atatu barongeye guhunga nyuma y'aho basanze icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na seri mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james joveni ku bw'ijwi rya amerika ijwi ry'amerika dusubire mu rwanda nyuma y'aho leta ifatiye icyemezo cyo koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda abatembereza abakerarugendo mu karere ka rubavu ni mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mugenzi wacu eric bagira ubusa araganira nabo
indasitiri ushobora kubona mfatanye ibihumbi icumi cyangwa umunani gutyo nyine biterwa n'uko tuba twavuganye nta n'undi bukuru uko hangana
turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya kivu ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda bwana stefano mushimiyimana ni umutekinisiye uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mushimiyimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo ni muri ibi bihe u rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe bwana rashidi nzeyimana ni umusare mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi ry'amerika uyu utembereza abakerarugendo mu kiyaga cya kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo ugereranyije igihe cya kovidi kuriya yari ikarishye ntabwo twabonaga ba mukerarugendo cyane Eh, ibintu byinshi byari bifunze Eh, abantu ntabwo bisanzuraga imyidagaduro yari ifunze ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura hano plage abantu basigaye baza bakoga bakaza ari benshi bagasura u rwanda tugatembera mu kiyaga cya kivu ibivugwa na nzeyimana bihuriraho na bwana stefano mushimiyimana uyu mugabo akomoka mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda ariko kubera akererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje umurimo amazemo imyaka icumi twamusanze ku gisenyi ni ukuvuga ngo wajyemo umurengeri buhita bugira ute ubwo urasaza bwasaza bakira ute bakamamagara
mu gihe cya covid se byari bimeze bite mu gihe cya covid kabisa ubwo kari karahagaze burya kabisa rero rwose kabisa ubundi ukumva ari mbye nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge umusare nzeyimana arasobanura ngo mu bwato dushyiramo sipesi ugomba kwambara agapfukamunwa tuba dufite sanitayiza turakirinda kovide kugeza igihe bazarekura bavuga uti kovide twarayitsinze noneho mwemerewe byose ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho yego ubwigunge bwavuyeho pe nubwo tutari twagitsinda nyine neza nyine dusigaye duhura n'abanyamahanga duhura n'abanyakigali duhura n'abanyamusanze ngeri nyinshi zitandukanye baraza bakenjoyinga tukabereka ibyo dufite bakishima cyane ku rundi ruhande aya mazi y'ikiyaga cya kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo y'ubukerarugendo ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura madame godance dushimimana ni umwarimukazi wigisha ku gisenya akomoka mu kirwa cya bugarura mu karere ka rutsiro ntabwo nayajyamo rimwe na rimwe ajya ntera igikomere amazi yanwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga barazitse umwe yagiye koga undi yagiye kuroba umwe azikira hano igisenyi undi azikirira hirya iwacu ibugaruje umusaza wanjye yapfuye mu kwa cumi n'abiri kuri makumyabiri n'eshatu umugabo wanjye apfa kuri makumyabiri n'imwe z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe ntekereza ibintu byinshi cyane nkumva umutima sinzi ukuntu mbaye nkumva ngize agahinda kenshi muri uyu mujyi wa gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mbere byari byiza cyane twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira ariko ubu ngubu hakorana yaziye ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye ibintu byabaye bibi mbese mbere nabaga nacyurana bitanu ariko ubu ngubu kubera kovide ibi bintu turabitwara muri kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo n'abacuruzi nabo nabo bakaba bari kurira ko nabo bahomba ntacyo babonamo bamwe mu bafite amahoteli ku gisenyi batemeye kuvugana n'ijwi rya amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyarabakomye mu nkokora cyane bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu rwanda rdb avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegeshwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yiyongereyeho makumyabiri na gatanu ku ijana yavuye kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'imwe z'amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni ijana na mirongo itandatu n'enye z'amadolari ni mu gihe mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda u rwanda rwinjizaga byibura miliyoni magana ane ni mu gihe kandi leta y'u rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana mu mafaranga y'amanyarwanda aha bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ireka dushoreje ayo makuru muri make ayo twabagejejeho n'ayo mu burundi bijihije uyu kuri uyu wa mbere umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo abakozi cyane cyane aba leta bavuga yuko leta nyine ikwiye kubongerera umushahara kubera ko utagishoboye kubatunga uko bikwiye abayisilamu bo mu rwanda bifatanyije n'ab'isi yose ku munsi mukuru wa idel fitr imbaga yabo basengeye kuri stade ya kigali i nyamirambo bishimira kongera gusengera hamwe nyuma y'imyaka ibiri ishize covid cumi n'icyenda yarabibabujije mufti w'u rwanda sheke hitimana ariko ati muramenye ntimwirare ni nawe wayoboye isengesho ati mumenye ko icyorezo kigihari rero mugume ku ngamba umubare w'abarundi batahuka ku bushake bava mu buhungiro mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania waragabanutse cyane byibura buri cyumweru batahaga ari magana ane na mirongo itanu muri aya mezi atanu ashize none ubu ngubu abasigaye bataha buri cyumweru ntibageze no kuri mirongo irindwi muri kameruni abantu bashaka ko igice kivuga icyongereza kiva ku gihugu bataye muri yombi umusenateri basaba ko bamugurana n'abayobozi babo mirongo ine na barindwi bari muri gereza za leta muri nigeria inyubako y'amagorofa atatu yo guturamo yahirimye i lagos abantu batanu barapfa bitera ikibazo cy'impushya zo kubaka ku buryo budakurikije amategeko butabera amategeko naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres arasabira afurika kongererwa imari kugira ngo ibashe kuzahura ubukungu bwayo bwajahajwe n'intambara na covid cumi n'icyenda murakarama